muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ijwi rya amerika muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda kandi turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni amakuru abanyamurenge barahungira mu burundi kubera urugomo rw'abamayimayi nk'uko babivuga twebwe twaje tuva muri gurupema bijombo duhunga intambara dusa tuza hano duhungira mu burundi byatewe n'intambara ya ba mayimayi niyo yatumye duhunga turaza badutwikiye ibyacu uyu ni umwe mu banyamurenge rero bahungiye kuri komini rugombo mu ntara ya cibitoke mu burundi naho mu rwanda abasirikari bari ku irondo nijoro baraye barashe umusore arapfa turasoreza ku kiganiro muri kirukuri nk'uko rero nari mbababwiye mu ngingo z'ingenzi abakongomani b'abanyamurenge ni imiryango umunani baraye bahungiye ku biro bya komini rugombo y'intara ya cibitoke ni mu burundi babwiye ijwi rya amerika ko bahunga urugomo bagirirwa n'abarwanyi b'abamayimayi ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nzikobanyanka bahunze ku ngorane zikomeye twaciye mu bikomeye byinshi twaciye mu bibira intambara nyinshi twagenze nabi mu mateso menshi uwo ni naho umunezero umwe mu bakenyezi b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge baraye imbere y'ibiro vya komine rugombo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane amarira y'abana kubera inzara n'inyota uburuhe ku bakuze n'abageze mu zabukuru kubera ingendo ndende bagize imbere y'uko baja bukuru bibe bw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo nivyo biranga iyi miryango umunani y'abakongomani uno mugabo ari mu bahunze azwi ku izina rya zahabu yabwiye ijwi rya amerika iyo we na bagenzi we bataye bagahunga baje bava n'icatumye bahunga twebwe twaje tuva muri gurupema bijombo duhunga intambara dusa tuza hano duhungira mu burundi byatewe n'intambara ya ba mayimayi niyo yatumye duhunga turaza badutwikiye ibyacu n'amatungo yacu aragenda twamanutse imisozi ya uvira muri bo plateau turamanuka twika uvira duheza plene yose tuja kwambuka hano tubona kwinjira mu burundi bamayimayi barasa abaturage bari bahari b'abanyamurenge nibo bari be barasa bakabatwikirizabo kandi bakabica n'iyo ntambara niyo yari ihari bituma gatwomoka turaza umunyamabanga wa musitanteri wa komine rugombo aremeza ko abaraye imbere y'ibiro vya komine rugombo ari mpunzi zaje ziva hakurya ya rusizi niyo nzima uri mwengu ni umunyamabanga wa musitanteri wa komine rugombo ejo ku mugoroba twabonye impunzi z'abakongomani ziri mu bwoko bw'abanyamurenge baje ari umuryango ugizwe imiryango umunani igizwe n'abantu mirongo itatu n'icyenda baje basanga abandi tumaze iminsi twakira ni kuvuga bose bamaze kuba abantu mirongo umunani tumaze kwakira ituma bahunze turakibabaza kenshi bavuga yuko ngo hari imirwano hagati y'abanyamurenge n'abamayimayi muri kongo na cyane cyane mu gace gaherereye mu minembwe muri kongo n'ahandi hitwa mu muramvya izo mpunzi z'abakongomani zivuga ko zihunga imbokoboko zigasaba leta y'u Burundi kuzironsa ubuhungiro umutekano wazo ukubahirizwa aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika dusaba ni ukugira ngo baturindire umutekano aho n'imfashanyo bakadufasha kuko dufite imiryango bagomba kubona imfashanyo bakadufasha kandi bakaducungera umutekano uhagije kuko twaje duhunga intambara turasaba ino ngo baduheshe amahoro bo kuko biri twumve tuguwe neza abana baryamye bose twaraya nta kibazo none turifuza bene uko nyine ngo amahoro abe hano mu burundi ni natwe dukomeze ayo mahoro umunyamabanga wa musitanteri wa komine rugombo avuga ko izo mpunzi zishitse ku butaka bw'uburundi zakirwa kandi zigafashwa ulimwengu yabwijwe rya amerika igice gikurikira ukuntu tubakira nabo barashika ku ikomine bamaze gushika kubera baba barushe cyane bakaba atakuntu duca tubarondera asistanse muri hase nubwo baca tubarungika mu cishimira hari inkambi yo kwakira impunzi ingorane tuma twaronse nuko twebwe akikomine ni ahantu turonka tubaraza no kwiyunguruza hamwe hamwe biragorana kugira ngo tubunguruze bajane hariya mu gihe dutelefonnye mu nkambi bakavuga yuko imodokari yagiye mu bindi bikorwa turabo ku buryo kuntu tubashikana hariya inyuma yo kwakirwa mu ikambi y'icishimere muri komine buganda iyo ntara ya cibitoke nyene iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi izo mpunzi ziraheza zikungururizwa kure y'urubibe rw'uburundi na kongo aho naho ni mu makambi ya bwagiriza mu ntara ya ruyigi igasorwe mu ntara ya muyinga imusasa n'ikavumu mu ntara ya cankuzo izo mpunzi nshasha z'abakongomani zisanze mu burundi izindi zigera ku bihumbi mirongo ine na bitanu n'ijana nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu hcr ryitaho impunzi ku isi mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nzikobanyanga ijwi rya amerika i kigali mu rwanda abasirikare bari ku irondo nijoro baraye barashe umusore bataravuga umwirondoro we ni umuvugizi w'ingabo z'igihugu liyetona koloneli munyengango innocent wabitangaje umunyamakuru wacu asumuta kaboyi araduha inkuru irambuye nk'uko twabibwiwe n'umuvugizi w'ingabo z'u rwanda leta na koroneli munyengango inosa yavuze ko mu ijoro ryakeye inzego zishinzwe umutekano zarashe umujura umwe agahita hasiga ubuzima nyuma y'aho abaturage bo mu murenge wa gatsata mu karere ka gasabo barinda uruganda rwahoze rukora ibiringiti rwitwa mironko francois savier batabarije abasirikare bari ku irondo babonye ko watewe n'abantu bitwaje intwaro bamwe mu barinda urwo ruganda bavuga ko byari bimeze barabajura bagera muri makumyabiri babasha kurasamo umuntu umwe nkaba ndi umwe mu bazamu ba hano uruganda rwa nesco rwa mironko dusanga abantu ni benshi baturengeje imibare baturusha imbaraga baratwirukankana bafite imihoro n'impiri baturenza umuhanda duhitamo kudasubira inyuma duhita tujya gutabaza inzego zishinzwe umutekano nibuka neza ndumva harashwe amasasu atatu nyuma y'amasasu atatu twaje kubonamo umwe wapfuye ariko undi aza gufatwa mu ntoki nta sasu ryamufashe twebwe ntabwo twabyumvishe twumvisha amasasu aturika ariko ntabwo twabashije kubyuka ngo tujye hanze turebe ibyo ari byo umuvugizi w'ingabo z'u rwanda leta na koroneli munyengango yemeje aya makuru avuga ko abo bajura bari baje kwibura uruganda bagerageje kurwanya inzego z'umutekano aribyo byatumye abasirikare birwanaho abajura baje mu nzu bakunze kwita eh, kwa mironko ibaho amabati mirongo ine n'atandatu bo bayikoreye bagiye bahura n'abaturage abaturage rero bahamagaza irondo ryari ryazira aho hafi ryari ryacu rya ingabo z'u rwanda bajya gutabara bagezeyo bajura batangira noneho ahubwo kubarwanya batera amabuye Eh, batera amabuye abandi barabahagarika baranga bakomeza batera amabuye biba ngombwa ko eh, irondo ryirwanaho muri izo gahunda rero umwe araraswa arapfa abandi babirutse abaturage batuye muri ako gace basanzwe bemeza ko ako gace ka gatsata gasanzwe kavugwamo umutekano muke ko iyo bigeze nimugoroba abantu batangira kwamburwa abaturage bagasaba ko barindirwa umutekano gusa nanone abavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko bidakwiye ko abajura bajya baraswa ko hari ubundi buryo bahanwamo birakwiye se koko ko umuntu yiba amabati ashaje akaraswa agapfa Eh, bigaragara ko ntabwo umuntu ufite ukuntu abayeho yajya kwiba ariya mabati ashaje Eh, mu bigaragara buriya urupfu umuntu umuntu yagira ngo igihano cy'urupfu hano mu rwanda ntabwo kibaho Ah, iyo ufashe umwanzuro wo kurasa umuntu mu cyico ah, mu gihe kandi n'ibyo hirya nabyo mu bigaragara ureba ugasanga ni ibiti bidafatika uza kwibaza ukavuga uti ese uyu muntu ntabwo byari ngombwa ko yicwa ntabwo umuntu yakabaye yitwa hagombye gukoreshwa izindi ngufu zi- z'igipolisi n'igisirikare hakabaho gufata abantu ah, bagenda muri ayo masaha hakabaho gukaza umutekano umuvugizi w'ingabo z'u rwanda asaba abaturage kutarwanya inzego z'umutekano akavuga ko uzajya ubigerageza bitazajya bimugwa amahoro Aba- abaturage bacu bakwirinda kugwa mu byaha ibyo ari byo byose ubifatiwemo nawe akizerera inzego ko ziri bube zimufitiye gahunda zo kumugorora no kumusubiza mu murongo mwiza nanone tubwira abaturage ko warwanya urushinzwe umutekano ntabwo byamuhira Eh, tukaba rero dukangurira a- a- aba- aba- n'ababifatiwemo kureka inzego za- za- z'umutekano n'izindi zishinzwe iperereza n'izindi nzego nka polisi zigakora akazi kazo ikihutirwa ntabwo ari ukurwanya inzego za polisi cyangwa z'igisirikare cyangwa izo arizo zose kuko ntabwo babigiramo amahirwe umuvugizi w'ingabo z'u rwanda yasobanuye ko iperereza rizakomeza rigakorwa n'urwego rushinzwe iperereza mu gihugu rib uwitabye imana ntiyabashije kumenyekana umwirondoro we gusa umuvugizi w'ingabo z'u rwanda yemeza ko akiri umusore ukiri muto umurambo we ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya polisi ku kacyiru mu kwezi kwa karindwi nibwo humvikanye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye ibikorwa bisa nk'ibi aho inzego zishinzwe umutekano zarashe abantu bane bashinjwa ubujura asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mureka murekere ukuri nkurikira ukuri nkurikira ukuri murekere ukuri nkurikira ukuri
uheruka muri murikira ukuri nibiki ko uvuye kuri polisi uya muri interrogatoire sa uvuye gusambishwa mu biki ngo sisi batubabugwe ngo turazi yabaranduye muri mapale mukambi mapale kwe acha naje kama wale bahofije bakwenu batuta bikoko ngo twaranduye murima na tena abona prove yoyote ndavyumva ko ushavuyeyo kandi si wowe wenyene ushavuye none mugabo none tugume twidoga gusa canke ahubwo twiyumvira ico twokora kugira izo mvugo zo kwambikana ibara zihagarare mureka murekera ukuri fonde twirirwe mwibabara izuba riduturagaza abakoze amakosa nabo biberengaho ataco bino nimba vyofasha kwicuka gicure hawe none bakoze amakosa tugaca twinumira ntitwubahuke kubereka ko ivyo bakoze atari vyo aho wumva aho tuzoba dufashije iki tutubahutse ngo tubabwire ko bamenje bazoca batsimbatara mu kibi reka bazi ko umuhari wagomura abandi tuzohere kuri we nyene
byahavuye bigenda gute
gaso none ko udafunguraga muhungu nawe ucumvye nabi wapi sivi
fungura takavuguma wiyumvira muhungu fungura niwiririwe shagwaga je numva n'akayabago kaciye kagenda
mbesanya akayabago nyene wogakura hehe ugiye wumva umugaso yakwice mama wawe bamufunguye mugabo jewe sindavyumva na gato shaka ubyumve muhungu nta gipolisi tugifise karabaye jewe mugabo hari ibintu bitumvikana none wega gwaga kirakira n'ikiyiko canje giciye kwinkorokana kubera niba ukijya mugesera mwami yego utanatake kogereza nyabona ngaho oya ntaco reka reka mbere nce nirishiriza intoke mugabo erega fungura mugenzi gufungura ko sha ndaho ndafungura ndakubwire kagwaga sawa ibi bintu bikorera bajesi ndavyumva none gashaho aha rero aja kubahiriza amategeko aho basigaye bafumbatwisha ngo barekure inkozi z'ikibi wumva tugiye kuba bande turagowe inkozi y'ikibi nka mwami byagaragaye neza aho yishe mama wawe bakubahuka bakamurekura harya mwambi yarabafumbatishije udufaranga baca baramurekura mugabo je mu nyuma naravyiyumviye neza sanga mwana arashobora kuba atariwe
mve basha wumeze gute none ibyemezo ntiwabibonye kirya kirato ciwe coba cashitse hajya gute reka ivya kirya kirato nyene ivyo biteye amakenga je ndibuka ko umengo mwami akikuze vu yo mbe basha nawe yaguhumya amaso ka sikumenya amaso mugabo
ahubwo shima imana ashaka ko yakuburiye hakiri kare bikamugaragaza sha ivyo arivyo vyose igihe baduturira bijya birata umwami ntiyari bwabigure ndakubwire wa muhungu we urwo n'urupfu ruriko ruraguhamagara ubona umwicanyi yaguhakije baramurekuye hanyuma utangure ibya sokwe niruze aho kwiyumvira ingene wokiza agatwe hazoba icobaye shanda gusavye none nk'ubu wobuze igituma bamurekuye mbe wosanga na hari idiri bagiranye n'igipolisi ngo aze kukumarira raba ukinjure muhungu hunga itawomoke ntahonja nimba byaranitswe ko nzopfa n'ubundi ntawe nzorusigira ubu rero uremeye kwiyahura werindira ubu ico ngomba nkwere ndakizi
undi mwari mumpamagaye ego karibu kiragira muhamagariye icupa hoho
mbikume ngo mwasiritse n'ibiki mubwire rero nawe uyu ahubwo mubwire we shaka ko wafashe ijambo bwa mbere uvuga we ntaco
n'ibiki mubwire hewe muntu iyo nayo nibereye kugira mutangure kuntererekana nk'umupira nk'umupira reka nigi oya ntugende ndindira ndindira iki n'ibiki mu umva rero muhere twebwe n'uyu muntu twiyumviriye ko vyoba vyiza tukubwije ukuri ukuri yego yego nkumbwije ukuri biki mu by'ukuri bijya bintu maze iminsi mugira byo kwambika ibara abanyabugo si vyiza si vyiza na bukebuke kandi twagomba ubimenye ko twe tutabishyigikiye ivyo nivyo mwampamagara ivyo nyene murantunge sinarizi ko musigaye muburanira amashetani ngo amashetani amashetani mwebwe mutakigira ico musonera nturuke wa muhungu ahubwo ntugira n'isoni twe na funderi twirirwa turiruka izuba ritumena agahanga tubarihira amafuti mwakoze kereka kereka izuba ritumena agahanga nuko ko mukomeye gusenyagura imisozi utegega muheye we jewe yarabatumye ngo mujye kundihira mbega ko umurima wacu w'imbuga waranduwe Eh, ko ivyitwazo ntarigira mbona zijya Umurima.
zigeza abanyabugo ziza Muhe, kubintu banza ukosore ibyo ahejeje kuvuga banza ukosora abanyabugo sinzige subiramo ukosore ibyo ahejeje nakosore none ndabizi ubise Oya, iki inzige urashobora kwita abantu nawe ngo ni inzige ntibishoboka kandi kabyakomeye byakomeye nyene No- no- no- no- none kabagenzi ngo abagenzi ntusubire kutwita abagenzi uzosubira kutwita abagenzi ako kanwa kawe nikamenya kuvuga imvugo izo ni abanyabugo
alice ali alice mbega yemwe wa mukobwa yasinzirira dore kiravuga alice bana yanjewe uracaryamye by'ukundamutse yo mama uri ino nshitse mu kanya sha ndagukomye wibereye mu gatiro we ntacyo uyu munsi nari kipeye ndafise umunsi ndabibona wose wo kwera.
kuryama Eme, ndatsi ko bitakugwa nabi. Yigizeho ico kiyozi natayo nicaraho ku gitanda.
yishyiraho ku meza sha mama shyiraho ku meza Ana yanje we muraja ngaho ibintu mukandagaza. Yindabira. Uri amatelefone, uri impuzu, ibitabo, ibipfuye na mana byose mupfaho mutaye. Ntimushobora kugira aho muje muri shambi. Ibi bintu nkuzi.
nega mama si buciye ushika winjira mu cumba ntaragira isuku
Ego hakira aka kantu ndakuzaniye.
yo mama ndagukunda mama yo unzaniye ayandi mavuta ya sokre d'afrique merci mama yo reka shana Merci yinzi ko beaucoup.
ndakuzanira Merci.
n'agaparfum hariho agaparfum bijyanye none ujya muhungu john ariko aragara ku mafaranga ya usine atazi n'ingene yatanguye Ha, pff, amafaranga twe na papa wawe twirondereye sha uribaza john yeee none kagara gutega mama ibaze ndamurungikira fagitire akanka kuziriha cyo utimajina ako kagayi oya mugabo nawe nukuraba izo fagitire urungika ngo arizo arizo ivyo ntibimuraba jewe ndamurungikira fagitire akayiriha nta bindi none wumva yoca asohora amahera ya izine akariha n'ibintu Yezu.
atahuriye n'iby'akazi ga mama umve da nawe rero ugira unsambishe nka john nyene mbe niwantegeka canke nije ndamutegeka Ah, iyo ni insubordination je ntashobora kwihanganira mana ce mugabo nta insubordination numva irimwo muri ivyo ahubwo numva ariko akora akazi neza gose john ategerezwa kumenya kuba ari jewe ndinabuja uravyumva He, abimenya nyubahe ndabizi ko ariko arangaya kuko ndi umudamu aho yaba ari so wawe gashaha ubaza ko yavuga mama aho nyene niwe ndiko ndumva Mm, narindire ndamusubiza ku murongo ndamwereke ko jewe tutangana narindire gusa murabone za kunkinisha jewe je ndinabuze je ntitungana Ih, ivyo ni biki Mm, alice uriko urarira yo nibiki gasheri nibiki gamwana qu'est-ce qu'il y a Hein? ali nibiki kuri kurarira ubaye iki mama hey.
nawaga mama nanje iki
nawaga mama naje ukiga alice Hein? ni iki gamwana qu'est-ce qu'il y a mbarira narama mwese muri bamwe
alo nora wi ugeze he kuri yashitse kera ahubwo niwe udutebeje Eh. nyaruka sha tugende burije oke sawa ngo yiko wapi basi Nageze.
byanora aho bishobora ambwiye ngo arashitse mu kanya uko siraki ariko numvise umenga ari muri bisi na nyaruka Sawa.
sha tugende aradutebeje lakini nadia ubu yarashitse kuri mu kanya arasha tugenda ebana naho navyemeye tugende hamwe ya numva wapi nirukiye pale muka vrema shakuri mire ko Twumvikanye ko tujyana nanikatalia turi batatu twe nawe na nora none ugomba uduhindure ku munota No, wawe sikatali Si vyiza ko.
erega wewe niko tabibonye ile siku bali nikulia bitumbula Eh? baranyira ibitumbula vyose na kunitukana yule tuzaba turi kumwe none nta na kimwe vrema
sioni bien Nde. karibu
kumba nico gituma wanse kunyita bashaho Eh, wari wibereye kumwe Sawa, na Funde.
sinakwitabye gafunde
byavuye kure Yego, mama.
ahubwo umengo mwa- mwari mwifitiye aga- akandi gaporogaramu ubwo sindabaciriyemo sheri izo mvugo ni ibiki uriko uratwikekana kode ane yanjye
Funderi, funderi. Kwa tangiri mon frère. Naja ni wi wawe. Eh, Ni wako wa milele bana. Ni mutima wa.
kwari gutera inkuru kwari gutera inkuru wajeje gufuhada kubwira Vraiment.
none nyene mwari mugiye twagomba tuze hariya mu ikambi y'impunzi kandi wacu yego nyene urumva twari twumvikanye na ba korina nora ko twoza tukavugana na bamwe mu bajene b'impunzi Eh, tukaraba ingene twotangura kuja hamwe tukaganira kuri iki kibuga kibi kimaze imisi kuvuga muri murando
Ni mishi yako aho ndataraye kweli utangajwe n'iki urazi ko natwe ibyo twari twamye tuvyiyumvira n'umuhungu ari aho javre yego tukabura aho tubihera ngo tuze kubibwira abajene b'ibugo yakombwira hewe aho ho rero bica vyoroha ko harimo n'abo Ivyo tuvyumva ko- ndana kimwe bimaze. Akuri mbi bitatu kahemu. Nana kimwe uzokuramo vema.
Nana kimwe bimaze gakori.
Hey.
Nawe.
Eh, hapana. Unayo tukimoya. Basha tuakize. Sasa tuganiriki. Eh? Basha tuna sisi tuko mabandi, tuko watu babaya. No. En plus tuna istoshi. Bamaze kutwagiriza na bana preve yoyote. Tutafanya madiscussion. Tushike kuki yo madiscussion. Ngeshi tutafika eko. Mimi mwenyewe baranuse ni bitumura vyiwanje barabigya. Mimi tunafani.
nico gituma nyene twoja hamwe tukaganira Mimi nile itatoka Iri yemu.
gakori Ehe.
abo nyene babagiriza wosanga ari kubera mutarayaga ngo bumve ico namwe twabyize mu maroho yabo imuzi dufise izigura yacu niho ivyashitse abanyabugo namwe mugafite ukundi mubibona n'abashaka amata muroba ingine dushoboye kwicara hamwe tukahanahana ivyiyumviro bamwe bose bagashikiriza uko babibona wosanga biradufashije gutahura Eh.
neza uko ikibazo cifashe Ni- antuka antuka tukimama pasha yuwe hata tukifanya madiscussion tukavugana vyose tukafanya nini vema tutafute Okay, ingine andwa okay, hapana okay, pale okay.
muka Okay, Nda- tangira ibasavye proposal.
hapana haja muri kambi sijui wapi metro nde kibanza kiri netre ivyo Eh, kuravuga nivyo hapo sawa kugira tuvugane twese ku mpande zose twisanzuye vyiza tukurondera ahantu twese twiyumvamwo urazi rero Mm.
reka tuzobaze hajya kuri paruwase twumve ko bodutiza sare
sha uyu munsi nta n'ay'ubufuma ava ndonkasohoye moto hakikwe Eh, eh, eh, eh. Ah, amasaha y'ubu nayo ariruka Eh, gaso wari nga none ko wagumye ngaha ku irembo utingiye mu rupangu biti Eh? Eh, uciye ugenda none ga gaso uciye ugenda utambwiye icyuwa none gaso Eh.
twamugisha nanjye nka mama
jewe mwami naho bapfumbatije abapolisi shango Mbega bakurekure umenye ko urupfu rwa mama rutazokwijana uzobyishura tu garuka basi ndakubwiye gaso i- ingo tuvugane gaso ntiwibade shaka ari umubu wapfe nyoni mama yari yarabyaye naho hazohera imyaka ijana umenye ko uzobyishura ingo basi tuvugane gaso ingo tuvuga nawe badakunda gutinya ehe mbere ndaje rero ko icyo ushaka marira gaso jewe nta nabi ndagushakira nta niyo nigeze ndagushakira n'ukuri kwa muntu ntufatire nk'igihugu jewe jewe sindi ikijuju umviriza jewe nta ruhara na rumwe nigeze ngira mu rupfu rwa mama wawe washaka ubyemere uri umwicanyi sawa basi bifata uko ushaka mugabo gusa umenye ko kuyikeka atari jewe none ko wihaririza kubera iki watinye kuvuga ibyo mama yakubwiye imbere y'uko apfa utinya iki Eh, kutabivuga ko wumva atangurane data wanjye atasunyegeza bivuge tubyumve
mbabariye ntabyo nshobora kukubwira wabonye wobivuga gute kandi uzi ibyo wakoze
mugabo icyo womenya gusa jewe mwami sindi umwasi wawe hari aho mbere wasanga dusangiye byinshi uko utari ubyibatse
naho mwamagerageje gusigurira agasore ko hari byinshi bahuriye ko gusumba uko yari abyibaza ntawuzi ko amakenga agasore yari amufise ko azohera mu kurindira ariko reka tubandane tubasomera interano mwashikirije ku gice giheruka ariko nk'uko mubimenyereye tubibutsa akabazo twari twabajije bafunderi ngo naho bemeye gufasha kori ngo bariho ibitumbura vyiwe vyariwe ngo ntaco bazoba bakoze batubahutse kubwira bamuhehe ko ivyo bakoze atari vyo mweho muvyumva gute wa mbere dore ko uyu munsi yitwa enoke w'imuyinga agira ati funderi na mugenzi we ni byiza ko babandanya bariha ibitumura vya kori atari ko nivyoherera ngaho ngo nukubwira muhehe ko yakoze amakosa ntaze yasubire ngo vyobafasha ngo kuko ashobora kubakwegera mu kaga niyo nkuru Prosper w'igitega mu ryansoro nawe agira ati birakwiye ko Funderi na mugenzi we bohamagara muhehe bakamuhanura ngo bitagenze uko ngo nta bazo bavuye nta naho bazoba bagiye ngo kuko nta kibuza azosubira kubikora tukiraho nyene igitega muri komini ya bukirasazi hakizimana yarike yatwandikiye agira ati bafundera igikuru bakwiye gukora nuko botahuza muheha kanyugwa kumva ko yakoze amakosa ngo hamana w'agaheza agatahuza bene wabo yagumuye ngo gutya ibyabaye ntibizosubire kuba Elias Elias Gane wo mu gihogazi nawe agira ati bafunderi kuri ibitumbura vya kori ni vyiza ngo ariko vyo bavyiza kurusha babwije ukuri bamuhehe ko ivyo bakoze atari vyiza ngo kuko vyotuma bihanura inkuru nziza gilbert ku mutangashide mu gisagara ca bujumbura nawe ati ugomba gutorera umuti ingorane utegerezwa kurondera aho zavuye hama ukabona kuronka umuti ngo bafunderi rero biyumviriye neza mu kubahuka bamuhehe ubu naho dusoma ubutumwa bw'abanywanyi bacishije ku muhora wa whatsapp aha turavuga nka oscar mu gisagara ca bujumbura agira ati ivyo bafunderi biyumviriye ni ukuri ngo imbere yo kuriha nibabanze bahanure bamuhehe ko ivyo bakoze atari vyiza ngo kuko bohava babisubira batabihanije na moforo w'imuyinga avuga nk'uko nyene ati iyo umwana arezwe neza asohora ukuboko ngo bafunderi babandanije badandaza ibitumura vya kori ngo ni ugusaba ikigongwe batabanje gusigurira muhena bagenzi be ko bakosheje ngo kandi ko bakwiye guca bugufi bagasaba ikigongwe bazoba basa n'umuntu ashaka kwirukana isazi atabanje gutakanuka iyindi ntererano niya ndayishimiye regine w'igitega imagarama agira ati bafundere gufasha kure kudandaza ibitumbura ngo batubahutse guhanura bamuhehe ngo canke babashengeze nta kintu bazoba bakoze kuko no hanyuma bazosaba babimurire ngo inkozi z'ikibi rero zitegerezwa guhanurwa atari uko zigahanwa n'amategeko deo mu mabanda mu ntara y'amakama nawe ati gufasha kori ni vyiza ngo ariko ikindi ca ngombwa nuko boshikira abakoze amakosa bakabajijura ngo kuko burya gukura imvunja conyene ntigikwiye kuko zasinzikaje ngo ahubwo ikenewe kuruta no kuzikinga zitaramufata hose canke kuzivura ubutakigaruka Egide Irutingabo umunyeshuri wo kuri INSP mu Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura agira ati bafunderi yiyumviriye neza ngo nayo ahandi ho hateretse bene wabo amakosa bakoze ngo kuba ari nko kwisigira ku mivyiro kuko n'ubundi buzoca kabiri basubire muri bwa bwononyi ngo bene wabo bazoriha hari n'abandi bakunzi bamurikira ikuri mwatwandikiye mucishije ubutumwa bwanyu ku rubuga rwacu rwa facebook wa mbere duhere kuri uyu munsi akaba ari inkuru nziza veniste agira ati ibyo bafunderi biyumviriye nivyo ngo kuko bwoca kabiri kori bakamurira ibindi bitumbura ngo ni vyiza rero ko nabamuhehe bobimenya ko bakosheje mbere bagasaba ikigongwe kori nk'uko funderi na nadia babikoze ngo ivyo vyotuma icuka kiba ciza na Calixte inkuru nziza w'isonga mu ntara ya Bururi yagize ati mu by'ukuri Funderi na mugenzi we barakwiye kumvisha muhehe ko yakoze amakosa n'ahandi ho bizotuma arendegera no hanyuma agakora n'ibindi bibi ataco yinona interano mwatanze ku gice giheruka tugereze kuri uyu didasi imanirakiza agira ati ku bwanje nk'uko umugenzi wa fundera muhanura ko bokumvisha bamuhehe ko bakoze amakosa ati nivyo kuko ngo bikikara mu gashambara bwaca rikaguturira ngo hagusasira indavu ikibi wotuma usasira indavu kuri ngo kuko bizotuma bamuhehe bisubirako interano mwashikirije ni nyinshi cyane ariko reka uyu munsi tube turagarukirije ngaho dusaba n'imbabazi abatwandikiye kumbure tukaba tudashoboye kubasomera interano zanyu si uko ivyumviro mwashikirije vyoba bidatomoye ariko n'akanya katubanye gato naho mudukundiye tubasomera akabazo ku gice muhereje gukurikira Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ivyurya murima waranduwe vyofasha namwe niko muvyumva sigura ndasubiramwo Nadia avuga ko abanyabugo n'abanyarusangi bahuye bakaganira ivyurya murima waranduwe vyofasha namwe niko muvyumva sigura akabazo murakumvise nubu nyene ukaba ushaka kugira ico ushikirije canke ushaka kwishura ku kabazo ntiwitinye inimero ni za zindi muja mumaze kumenyera ni mirongo irindwi na gatanu amajana umunani na mirongo umunani n'umunani amajana icenda na mirongo itanu ushobora no gutwandikira kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu ku bakoresha ubuhinga bwa none bobo murashobora no kutwandikira ubutumwa bwanyu mucishije ku rubuga rwacu rwa facebook canke nawe mukatwandikira mucishije ku muhora wacu wa whatsapp nimero ni mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu reka mbere ushobora no kwama wirongera igikino murikire kuri kundwi kundwi biciye kuri whatsapp twandikire kuri iyo nimero nyene ni mirongo itandatu na rimwe ubusa ubusa icenda ijana na gatatu turangize rero tubibutsa ko cari igice c'amajana atanu na mirongo itandatu na kabiri muri rwa rukurikirane rw'igikino murikira ukuri murakoze tuzoba dusubira
cari igikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu ku bisaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbere y'icyo kiganiro muri kirukuri twabagejejeho amakuru y'umusore waraye arashwe i kigali mu rwanda n'abasirikare bari ku irondo ariko ntibaravuga umwirondoro we umuvugizi w'igisirikare cy'u rwanda liyotona koroneli munyengango innocent avuga ko bari bamurasiye mu bikorwa by'ubujura ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza murakarama